isaha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro muri kumwe nanjye etienne karekezi mu ntangiriro z'uku kwezi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda abashinzwe inzego z'umutekano w'igihugu mu mujyi wa kigali n'inzego z'ibanze muri uwo mujyi bahuriye kuri sitade regionale y'i Nyamirambo baganira ku kibazo cy'umutekano akajagari mu mujyi wa Kigali ikibazo cy'urubyiruko n'ibiyobyabwenge nyuma yaho umutwe wa politiki ukorera hanze y'igihugu Rwanda National Congress ihuriro nyarwanda ryakoze inyandiko rihereye ahanini ku byanditswe n'ikinyamakuru igihe com cyandika kuri interinete iryo shyaka ryavuze ko hari ihohoterwa ry'urubyiruko mu rwanda mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye umwe mu bayobozi b'iryo shyaka kugira ngo tuganire ku buryo burambuye kuri iki kibazo bibandaho mwabanza kwibwira abatwumva ya murakoze bwana eh, karekezi nitwa etienne mutabazi eh, ndu ndi komiseri ushinzwe iby'amategeko n'imyitwarire mbonerabupfura mu ihuriro nyarwanda ndabasuhuje ikaze mu kiganiro cyacu dusangira ijambo tuvuganye muri muri afurika y'epfo ya niho niho ntuye bwana karekezi ikaze mu kiganiro cyacu mu nyandiko Murakoze cyane.
mwashyize ahagaragara muratangaza ko hari ihohoterwa k'urubyiruko mu rwanda inyandiko yanyu ishingiye ku ki iriya nyandiko ishingiye mu by'ukuri eh, mbere na mbere ku bintu byabaye m- eh, igashingira ku byanditswe n'ikinyamakuru cyegamiye kuri leta y'u rwanda cyitwa igihe ki- gisohoka kuri mudasobwa kandi igashingira ku mafoto agaragara muri icyo kinyamakuru y'urubyiruko rwakomatanyijwe ahantu hamwe mu gihe gitoya kuri burigade ya nyamirambo ahubwo bamwe bakabura n'aho bajya mu mu magere- mu magereza asanzwe aba kuri iyo sitasiyo none se mwe ko mutari mu rwanda bwana mutabazi mwakwemeza mute ko ibi bintu mutangaje ko urubyiruko ruhohoterwa ko bifite ireme ko ari imvaho bwana karekezi nk'umuntu w'umunyamakuru ariko muri rusange iyo ni intero niyo ni inyikizo ngo abantu ntabwo bari mu rwanda ntibahamenya ibihabera ndakubwira nti hariya ni amafoto ndakubwira nti biriya ni ibintu byanditswe ndakubwira nti dufite na radiyo yacu ikurikirana tuvugana n'aba- na- n'abantu bari mu rwanda icyo kintu rwose abanyarwanda bagomba kugisobanukirwa ko isi yabaye ntoya kumenya amakuru nicyo kintu gisigaye cyihuta aho rero kuba umuntu atari mu rwanda mu by'ukuri ku- ku ihuriro nyarwanda nta kintu bivuze icyangombwa ni uko ibintu biba byabaye icyangombwa ni uko tunabyandikaho tukanabivugaho si ikibazo cy'ihohoterwa gusa muvuga muravuga no ku kibazo muvuga ko cy'inzara eh, muvuga ko imaze igihe kirekire iyogoza igihugu eh, muvuga cyangwa se ko abenshi bayita nzaramba ni izina rimaze igihe rivugwa muravuga ko polisi yarengereye ifata urubyiruko n'abandi bantu biganjemo urwo rubyiruko bakagana imijyi ya kigali mukavuga ko polisi yabahimbiye ibyaha birimo kugurisha no kunywa ibiyobyabwenge kuba inzererezi gukwirakwiza ibihuha bihungabanya umutekano w'igihugu ibi byose muvuga ni ibyaha biremereye Ya, urakoze bwana karekezi mvuze ku kintu cy'in- cy'inzara nzaramba uribuka ko byatangiye leta ivuga ngo nta nzara iriho hari umuminisitiri sinibutse izina wavuze ngo ngo ni uko abantu bakirya ngo ntibahage ubwabyo ni ikibazo kubona abantu bat- batarya ngo bahage ariko byaje kugaragara ko hari inzara bya- birenga n'intuza n'urugero kuko abaturage barabyivugira ndumva radiyo ukorera yarakoze ibiganiro byinshi muvugana n'abaturage bakwibwira bati turashonje eh, haba ibyo ibyo byo nkeka ko na leta isigaye ibo- ibona ko abaturage bashonje abenshi uzi ko basuka kuri biriya rero uvuga by'ibyaha bitatu uvuga bareguru ni gute uvuga ngo abantu bacuruza ibiyobyabwenge mu kivunge uvuga uti wenda kanaka werekana n'ibimenyetso uti acuruza ibiyobyabwenge muvuge mu mazina uvuga ikiyobyabwenge ariko ntabwo ugenda ngo ufate abantu ingunga imwe ubakomatanyiriza ahantu hamwe ubarega ibyaha bimwe biriya ni urugomo umuntu yanakwibaza ati se koko ibyo baba- babarega ni- niko bimeze hariya niho hateye urujijo ntabwo rero wagenda ngo ukumba kumva abantu bashyira u- ubarega ikintu kuko burya icyaha ni gatosi icyo kintu ndumva tugomba kucyumvikanaho kandi nawe ni ku byiza twe nko mu ihuriro ni uko tubibona ntabwo tuvuga ko abantu batakoze ibyaha a- badakora ibyaha ariko niba umuntu yakoze ibyaha navuge mu izina avuge icyaha yakoze uko cyitwa avuge n'itegeko yishe iryo ari ryo ni ingingo muzamuye yumvikana icyo nzi gusa ni uko ari ikibazo cy'urubyiruko muvuga ari ikibazo cy'inzara n'ibindi byo guhagarika abantu kubata muri yombi leta y'u rwanda yagiye isobanura impamvu ikibazo cy'inzara batangiye kugihagurukira mu minsi yashize iki kibazo cya- cy'urubyiruko ah, leta ndetse n'ubuyobozi bwa polisi butangaza ko ari ukubungabunga umutekano w'abanyarwanda izo si impamvu zumvikana no nta nta cyumvikana muri iki ngicyo natangiye nkubwira yuko iriya nzara igiteye nka leta yita ku baturage bayo yagombye kuba yarahise ifata ingamba aho kubihakana kiriya gihugu bamenyereye yuko ikintu kiba nk'aho bashatse ibisubizo bo bakumva ko ngo bagomba gusa ku kurengera izina ry'igihugu igihugu ki- ki- cyateye imbere ntabwo dushaka ut- utuvuga nabi tugomba kwerekana ko ibintu byose bigenda neza ariko abantu iyo batangiye guhu- gu- gusuhuka aho nta biba bivuga ngo ni nka y'amazi yarenze inkombe hariya rero byarigaragaje abaturage barasuhutse e- e- nu- ibyo twavugaga mbere n'ubu tukivuga byarigaragaje rwose bi- biragaragara basigaye gusa bavuga ngo ni ukubera izuba ariko izuba nta gihe ritavuye ku kibazo rero cy'urubyiruko nabyo nakubwiye nti i- iriya polisi niba koko ikora akazi ikagakorera igihe bagombye kuba baramenye mbere ko aba- hari umuntu ucuruza ibiyobyabwenge hari abantu babiri batatu batanu ariko ntufate abantu magana abiri barenzeho ngo uvuge ngo urimo kubarega ko bacuruza ibiyobyabwenge aho rero uretse wenda udashaka kumva agomba kubona ko iriya leta irimo kurengera ibyo bavuga si byo bakora ubu ngubu biragoye no kugira ngo umenye neza neza ikiri cyo n'ikitari cyo kuko niba bafasha abantu wenda hari ikindi kintu babafatiye urubyiruko kuriya abantu b'abakene bose babakumbakumba bakabafungira nk'ahariya hahoze amazu ya mironko bakabajyana iwawa bavuga yakabuga badashaka abantu basa ukuntu eh, mu mujyi kuki umuntu atakeka ko ahubwo ari muri urwo rwego kuriya biriya rero bavuga ngo babarega ibyaha ibi ngibi biriya ni ibintu mu by'ukuri bitangaje ariko twe mu ihuriro ntabwo bidutangaje kuko iriya leta niko ikora Turabizi.
none se ibyo muvuga ndabyumva bwana mutabazi muri muri uyu mutwe wa politiki ihuriro nyarwanda rnc hari amatora ya perezida ateganijwe ejo bundi mu kwezi kwa munani mu rwanda ibi muvuga ndumva ari ikibazo kijyana na politike n'icyerekezo cy'ishyaka riri ku butegetsi murateganya kwitabira aya matora kugira ngo muramutse mutsinze ibi muvuga mubivugurure twatanze itangazo tubisobanura ku buryo biha- buhagije mu minsi yashize umunyamabanga mukuru w'ihuriro yatan- yasobanuye ku buryo bwumvikana aho duhagaze ku birebana n'amatora ndagira ngo nsubiremo yuko amatora ntabwo tuzayajyamo ntabwo tuzayitabira kubera yuko nta n'amatora azariho kuko bavugurura itegeko nshinga umwaka ushize bashyizemo ingingo iha umuntu umwe gusa uburenganzira bwo kwiyamamaza uwo ni perezida kagame nta wundi muntu bavuga wagenda se ugiye gukora iki uko biri kose bwana mutabazi itegeko ry'itora mu rwanda ndetse n'itegeko nshinga ry'u rwanda kuva muri bibiri na gatatu ryemera abakandida benshi ku mwanya wa perezida mu bantu se bashobora kuziyamamaza biyamamariza muri ariya matora biyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu hari umukandida w'ishyaka runaka cyangwa se umukandida wigenga umutwe wanyu wa politiki ihuriro nyarwanda muzashyigikira nakubwiye ko dufite aho duhagaze nk'ihuriro ni aho honyine ibyerekeye kuba twagira uwo dushyigikira tut- hari umukandida umwe hari wenda n'abandi bavuga ko bashaka kuziyamamaza ubwo ni uburenganzira bwabo niba bumva ariho ariko bi- bimeze ariko mu ihuriro dufite umurongo tugenderaho ntabwo turawuhindura niwo tukiriho aho rero wavuga itegeko rigenga amatora wavuga ite- eh, itegeko nshinga byose ni hahandi ni nko gufata ikintu mu kiganza cy'ibumoso ukagishyira muri cy'iburyo ukavuga uti nagize icyo ntanga cyangwa bya bindi bavuga ngo umuntu arikirigita agaseka cyangwa ugatera ukihana amashyi biriya rero nibyo birimo gukorwa ihuriro rero ibyo byose ntaho duhuriye nabyo bireba bene byo ntabwo dufite gahunda na busa na busa yo gushyigikira uwo ari wese cyangwa kugira uwo tubuza kwiyamamaza wumva abishaka kandi anabikeneye anabishoboye nta nubwo duteganya nk'ihuriro kujya muri ariya matora nanone ariko ku bantu batoye muri iriya kamarampaka yabaye muri bibiri na cumi na gatanu bagatora ku itegeko nshinga ryahinduka bakaba bumva aya magambo turimo kuvugana muvuga kuri radiyo umuntu yagira ati namwe murasa nk'abikirigita mugaseka cyane ko bagira bati murakina politiki muri inyuma y'ikibuga ni nko gukina ni nk'abakinnyi bakina bari inyuma y'ikibuga urumva ko ntaho biva ntaho bigera ingamba zanyu umugambi wanyu ni uwuhe nari nkuciye umbabarire ntabwo ntabwo turimo gukina kinira inyuma ikintu kigira igihe cyacyo burya eh, mu mateka yose cyitwa ibintu ni uko abantu bagenda birukankira eh, imyanya simvuga muri iki eh, muri iki kiganiro ngo umwanya wo kwa- ukagenda ushaka gufata umwanya ariko udahaye igihe igihe igihe igihe buriya rero abibaza ko dukinira inyuma y'ikibuga ni uko badasobanukiwe na gahunda zacu nibaduhe akanya bazareba ibyo tuvuga tuzabikora kandi tuzabikora neza kandi bizagira buri wese akamaro kugenda rero wiruka ubona ngo ishi itambuka ugata n'urwo wari wambaye ibyo ihuriro nyarwanda ntabwo ari byo turimo twebwe dufite gahunda yo kubanza tugasobanukirwa neza n'uko ibibazo biteye tukabisobanurira abanyarwanda bakabyumva naho ibyo ku- uravuga ngo habaye ngo ngo kamarampaka kamarampaka yabaye nihe eh, bwana karekezi barakubwira bati bajyanaga ibipapuro ejo bundi wumvishe umuntu wahoze ari ambasaderi muri iriya leta avuga ati nanjye sinzi igihe igipapuro cyanjye bagisinye kandi nibonye kuri lisite ubwo iyo ambasaderi avuze gutyo umuturage we eh, ku mirenge iwacu aho dukomoka aba yarasinyiwe nande biriya bintu uzi ko ni ibintu byatangiye kera eh, perezida kagame atangiye manda ye ya kabiri mu bihumbi na cumi avuga ngo dore abantu banyandikiye ngo bansaba ngo bizagenda gute erega abantu bajye bibuka yuko abanyarwanda ntabwo ari injiji barakurikira turakurikira turanibukiranya biriya ni ibintu fpr iri- ifite muri gahunda byo kugundira ikoresheje amanyanga ikoresheje agahato ikoresheje igitugu igi- ibyo rero ihuriro twiteguye kubanza tukabisobanukirwa tukabisobanurira abanyarwanda ndabashimiye cyane bwana mutabazi etienne ni komiseri ushinzwe iby'amategeko n'imyitwarire mbonerabuphura mu ihuriro nyarwanda rnc tuvuganye ari muri afurika y'epfo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ku bakomeje kutwumva kuri iki kibazo cy'umutekano n'urubyiruko mu mujyi wa kigali twari twifuje kuvugana n'umuvugizi wa polisi y'u rwanda ariko nk'uko eh, kuri telefone acp tewose badigiye atubwiye yagize ati ubutumwa bwa polisi y'u rwanda bwakumvikana neza ari uko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika yegereye kuri sitasiyo ya nyamirambo ari kumwe n'uyu muvugizi akareba uko ibintu byifashe noneho bakaganira ku buryo burambuye kuri iki kibazo ndetse no ku bindi bibazo by'umutekano ku buryo bwaguye yadusezeranije ubwo mu kiganiro cyacu gitaha umuvugizi wa polisi y'u rwanda azadusobanurira gusa tariki ya kabiri y'uku kwezi kwa kabiri ubwo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu inzego z'umutekano w'igihugu mu mujyi wa kigali ndetse n'inzego z'ibanze muri uwo mujyi zabonaniye i Nyamirambo iki kibazo cy'umutekano akajagari muri Kigali ndetse n'ibiyobyabwenge cyagarutsweho uwungirije umuyobozi wa polisi y'u Rwanda Colonel Dani Munyuza yasobanuye ko hari isano iremereye hagati yo gukoresha ibiyobyabwenge n'ikibazo cy'umutekano ni amajwi yafashwe na mugenzi wacu eric bagira ubusa w'ingabo yavuze yuko mu byahungabanyije umutekano harimo ibiyobyabwenge nawe nagira ngo abe aricyo mperaho kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane gihungabanyije eh, umutekano w'umuryango w'abanyarwanda tudakwiye gusa kunyuraho kunyuraho dukore inama irangire twigendere ikiyobyabwenge ubu ndavuga urumogi eh, inzoga zitemewe za kanyanga n'izindi ni ikibazo gikomeye gihungabanya umutekano mu mujyi wa kigali nubwo bitemewe n'amategeko ariko muvuganye na n'umuyobozi wa polisi mu mu karere ka nyarugenge cyangwa mukavugana n'umuyobozi wa polisi mu mujyi wa kigali akabajyana hepfo aha ngaha hano muri kuri sitasiyo ya ya nyamirambo mukareba urubyiruko ruhafungiwe ikibazo cyabaye ko mm, icyumba gifungirwamo abahungabanyije umutekano bakoze ibyaha bitandukanye cyabaye gitoya ariko ubu cyabaye gito kuko kijyamo abantu magana abiri magana abiri sitasiyo ya nyarugenge gusa kandi abo bantu iyo bareba bafungiye aha ngaha mirongo icyenda ku ijana ni ibiyobyabwenge ariko abahafungiye ni ba ndetse n'abana bacu ndabona hano abenshi ari ababyeyi dufite abana ni abana ni abana bacu tubyara ni barumuna bacu ni bashiki bacu nibo bari mu bikorwa byo kugurisha ibiyobyabwenge nibo bari mu bikorwa byo gukoresha ibiyobyabwenge ni ikibazo gikomeye dukwiye kuva hano twacyumvishe neza kandi twasa- twafashe ingamba dpc umuyobozi wa polisi uyu munsi abemerere muze kunyura murebe birababaje pe abana b'imyaka makumyabiri makumyabiri n'itanu imyaka cumi n'umunani utazi ko ikiyobyabwenge gitera umutekano muke ubwo sinzi uko abitekereza ushobora kwibaza uti ubwo mu muryango wanjye abana banjye badakoresha ibiyobyabwenge buriya njye nta kibazo mfite ariko n'abana b'abanyarwanda ni u rwanda rw'ejo hazaza nibo bakabaye bakoresha amaboko yabo n'ubwenge bakubaka igihugu cyabo ariko iyo bimeze kuriya tuba dukwiye twese guhangayika nibutsa kandi abakomeje kutwumva ko mukurikira ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ese abanyapolitiki bari imbere mu gihugu babona bate iki kibazo cy'urubyiruko umutekano n'ibiyobyabwenge mu gihugu nitwa kayumba jean marie vianney ndi visi perezida n'umuvugizi w'ishyaka pdp imanzi ritari ryemerwa mu rwanda ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika bwana kayumba iki kibazo murakoze cyane.
cy'umutekano mu mujyi wa kigali cyane nshingiye ku nyandiko y'ikinyamakuru igihe doti komu hari n'inyandiko yagizwe ahagaragara n'umutwe wa politiki ukorera hanze y'igihugu rwanda national congress ihuriro nyarwanda rivuga ko hari ihohoterwa ry'urubyiruko mu rwanda iki kibazo mwe mukibona mutaho muri mu rwanda Ngo murakoze cyane bwa etienne ndaba- ndabashimiye kuri iki kibazo cyiza iyo twitegereje mu rwanda nyine nk'uko twakunze kubibona kubivuga cyane cyane muri ibi bihe twitegura ishyirwa mu bikorwa ry'ikinamico bita amatora usanga abantu bagiraniwe by'umwihariko iyo bigeze ku rubyiruko cyane ko hari ikibazo gihari gikomeye cy'uko hari ikibazo cy'u- cy'imibereho ikomeye ku rubyiruko usanga leta na fpr eh, bafite ibibazo cyane kuri urwo rubyiruko kubera ko baba bavuga ko nyine urubyiruko ni abantu ni amaraso mashya ni abantu bafite ibitekerezo bishya kandi ni abantu bumva ndetse ni abantu eh, umuntu ashobora kwereka ukuri bakakumva cyane ko iyo urebye turifa ikunda gukoreshwa mu rwanda yuko umuntu ushatse kuvuga avuga ko afite ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se akitwaza ko yaba yarakoze jenoside urumva ariko abo bantu b'urubyiruko bo eh, ntabwo barebwa cyane n'icyo cya jenoside kubera ko abenshi nabo yagiye iba batari bana banavuka noneho akenshi n'iyo ugiye kuri icyo kibazo cy'ingengabitekerezo nabwo usanga ku nubwo uburyo bwo kubisigeza butabura ariko usanga byo bidafata cyane Eh, aha bwana kayumba niba mbumva neza muratunga agatoki inzego z'umutekano mu rwanda urabona nk'uko dukunda kubivuga inzego z'umutekano nazo usanga aho zagakoreye umutekano rusange w'abaturage ariko usanga ahubwo usanga zo zikorera ishyaka riri ku butegetsi bityo rero ugasanga ari igikoresho cy'ishyaka riri ku butegetsi ku buryo eh, usanga bitangaje kubona umupolisi wagombye gucunga umutekano w'umuturage wese ishyaka ryose yaba arimo cyangwa atari mu ishyaka ariko akumva ko nawe wa muntu ari muri fpr ari ikibazo ahubwo ugasanga aho yagacunze umutekano w'um- w'umuturage ahubwo aracunga umutekano w'ishyaka kandi ubwo ishyaka rimwe riri ku butegetsi mu byatangajwe mu minsi yashize n'uwungirije umuyobozi wa polisi dan munyuza yavuze ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu rwanda cyane mujyi wa kigali ko ari ikibazo cy'ingutu giteza umutekano muke eh, haba inzego z'umutekano ndetse n'abanyarwanda ku buryo bwaguye bagombye kwitaho nta gukinisha ibintu Mu- musanga ikibazo cy'i- cy'ibiyobyabwenge mu rwanda giteye gite mwebwe sinavuga ko icyo kibazo kidahari kuko ukurikije uko isi yabaye umudugudu kandi abantu nyine bagenda habaho ibyo nakwita kutimansi abantu bagenda bafite imico hirya no hino Ibyo- ibyo- ibyo- ibyo- ibibazo by'ibiyobyabwenge sinavuga ko bidahari ariko uburyo ababisuzuma babikoramo nibwo twebwe dukimanga kuko niba umuntu afite ikibazo i- a- akaba afite icyaha yagirizwa numva umuntu atagombye kujyanwa nk'ushimuswe cyangwa nk'u- agende bu- agenda yishwe ahubwo yagombye kugaragarizwa aho agiye kujyana ni- niba ari n'ibyo aburana akabiburana noneho niba ari no gukosorwa agakosorwa ariko no kuvuga ko umuntu ah, anywa ibiyobyabwenge yangiza akajyanwa batazi ngo agiye he, akajyanwa ku buryo butazwi akajyanwa n'abantu batazwi akajyanwa mu buryo butagaragara aho ngaho tugira impungenge twavuga tuti nta cyagaragaza kuko niba ikibazo ari cyo cy'ibiyobyabwenge cyangwa se niba ari ibibazo nk'ibyo natwe twese tuba dufite nk'abanyepolitiki aho rero nkavuga ko icyo nanjye nanjye mbona nemeza ni uko ntavuga ko mu rwanda hatari ibiyobyabwenge hatari n'ababikoresha ariko by'uburyo bikorwamo mu buryo bwo gufata abo bantu ngewe ntabwo mbona ari muri uru rwego kuko abi- hari abo- hari abafatwa nk'aba- nk'abafatanywe urumogi ugasanga barabazanye batwe baberekanye mu ma- mu nama zitandukanye ibyo birumvikana ariko umuntu wafashwe ntihagire umuntu yerekwa nta ntibamenye ngo ajyanwa aha ku mpamvu izi n'izi aho tugira amakenga
murabizi neza dutangira bwana kayumba mwakomoje ku kibazo cy'umutekano n'ifatwa ry'abo bantu mugenekereza ko mu minsi iri imbere hari amatora ya perezida w'igihugu ateganijwe gukorwa mu- mugasa nk'aho mugira muti ifatwa ry'abo bantu hari isano ryaba rifitanye no kwitegura amatora mwe umutwe wanyu wa politiki witeguye amatora ya perezida muzateganya umukandida bizagenda bite Bo, murakoze cyane nyakubahwa etienne karekezi Twe- twebwe ntabwo tubibonamo amatora kuko nta matora ahari kuko kugira ngo twemeze ko ari amatora hari kiriteri twagenderaho icya mbere murabizi ko umukino wakozwe ngo hasabwe isubirwamo ry'ivugururwa ry'ingingo y'ijana na rimwe itegeko nshinga yemerera nyakubahwa kagame kuguma ku butegetsi bu- buziraherezo twebwe ntabwo twigeze tuyemera kandi n'inzira zakoreshejwe twebwe twasanze atari inzira zikwiriye kuko twasanze abaturage mu by'ukuri uburyo bwakoreshejwe atari bwo kuvuga ko aribo basabye ngo byarabaye kandi burya buri murwa akinga uko ashaka byarabaye turabibona tubyakira uko nguko ariko kuvuga ko hari amatora ahari twebwe ntabwo tubyemeza nk'amatora kubera ko icya mbere komisiyo y'amatora mu rwanda murabizi kandi ni ibintu bigaragara buri wese igizwe n'ishyaka rimwe fpr ubwo rero kuvuga ko uzajya gutora kandi uwo utora ariwe ugomba gukemura impaka urumva igisubizo kiba kizwi ikindi cya kabiri niba kugeza ubu ngubu amatora aba mu rwanda aba- aba- utanga- abatanga kandidatire n'ubundi ya komisiyo y'amatora igizwe na- n'umutwe umwe ari we fpr niyo igomba kujora amakandidatire rero biragoye ko yakwemera kandidatire yawe kandi n'ubundi batagushaka babona babona uri ikibazo kuri bo ikindi cya kabiri uburyo ah, bwo kwiyamamaza uburyo bwo kwiyamamaza usanga ah, ntari urabona mu- mu mategeko hari ibyo bita egarite desarme ntabwo usanga abakandida bose badahabwa urubuga mu buryo bungana ibi byose nibyo tubona twebwe tukabona icyakora uretse ko ntabyo twiteze habaye igitangaza cy'uko yenda muri ino minsi efuperi yahindura ibyo ngibyo n'ubwo ibyabanje atari byiza ku komisiyo y'amatora kuko mu rwanda hafi abanyarwanda bose baba mu mashyaka n'abatarimo bategekwa kuyajyamo kuko kuvuga ko nta shyaka urimo uhita ubarwa nyine kuri igitenge ugasanga n'ubundi babazi ko ari abacu ko nyine bari muri ba bandi bari mu mashyaka arwanya leta ate- atavuga rumwe na leta bityo rero haramutse hakozwe hashyizweho eh, eh, komisiyo y'amatora ihuriweho n'imitwe yose natwe tugahabwa umwanya wo gutanga ibitekerezo by'ukuntu noneho amatora mu rwanda nibura yakorwa aho ngaho twakwitabira amatora kandi tukajya twitaba twahita amatora ariko kuri uyu munsi twebwe duhamya ko ni ikinamico cyakora noneho igiye kugera ku iherezo mu kwezi kwa munani ikazashyirwa ku iherezo kugira ngo noneho umukino urangire mwese mu mutwe wanyu wa politiki bwana kayumba iki kibazo cy'umutekano ikibazo cy'ibiyobyabwenge n'urubyiruko mu rwanda mufite ububasha bwo kugikemura M- mwagikemura mute mu mutwe wanyu wa politiki nyakubahwa etiyene turamutse ari nkatwe turi ku butegetsi cyangwa tubifitiye ububasha bimwe mu byakorwa harimo kureba ese buriya mu kinyarwanda baca umugani mu kinyarwanda ngo aho kwica gitera bakwica ikibimutera wareba ese banywa ibiyobyabwenge kubera iki banywa ibiyobyabwenge kubera hari ibyo nakomeje kuvugaho mbere ibintu by'i- by'iterabwoba gucecekeshwa noneho abantu ugasanga barahungabanye muri kwa guhungabana urwo rubyiruko ubu agakubitiro n'ubushomeri bwa bushomeri bamwe noneho wenda babuze metirize ugasanga bishuye mu biyobyabwenge aho rero ni ukuvuga ngo yewe nkatwe nka pdp imanzi twakwegera urwo rubyiruko n'abandi bakoresha ibiyobyabwenge tukabanza kuganira tukareba ese ikibazo ni ikihe kibatera bya bindi noneho twamara kubona ikibibatera noneho tukajya twafatanya gushaka igisubizo bimwe mu bisubizo byatangwa ni ibihe niba abantu banywa ibiyobyabwenge kubera ikibazo ndetse cy'ubumenyi bukeya aho ngaho wenda cyangwa se kubera ikibazo cya cya ryahungabana toromatizime bafite aho ngaho twa tumaze kureba buri wese icyiciro icyiciro arimo n'impamvu yabimuteye abagomba kujya muri kansiringi bajya muri kansiringi ba bandi babigiyemo kubera ubushomeri twafatanya gushaka noneho uburyo babona imibereho kandi birashoboka kuko iyo witegereje bwanekene mu rwanda hari ibintu reba usanga bibabaje ku buryo ubivuze usanga yakoze asa n'uwakoze amahano aho usanga umuntu umwe ahembwa miliyoni cumi n'ebyiri ugasanga noneho hari undi muntu we ubarirwa ku munsi amafaranga adashobora adashobora no kugura ipura y'ibiryo ugasanga ni ikibazo noneho ugasanga abenshi n'uburyo bw'imikorere ni ikibazo twakunze kuvuga ku kibazo cya- cy'abantu bakora ubucuruzi buciriritse tugaragaza ukuntu nubwo mu rwanda mu buryo ah, bw'amategeko bagenda bagaragaza uburyo ki gutangiza bizinesi mu rwanda byoroshye ariko babigaragaza mu mategeko ariko nyamara wareba ibyo ugomba gushora kubera ibyo leta igusaba ugasanga birasa naho bidashoboka ibyo rero ni ukuvuga ngo ni ibintu twareba noneho abenegihugu bose bakagerageza gusaranganya ibyiza by'igihugu n'ubwo uko biri kose mu isi ho nta na rimwe abantu bose bareshya hab- haboneka uwo hasi n'uwo hejuru ariko nibura ukabona abantu barekiribure ndabashimiye cyane eh, bwana kayumba jean marie vianney ni umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka pdp imanzi tuvuganye ari kigali mu rwanda ku bakomeje kutwumva kandi nk'uko nabivuze mu mwanya washize iki kibazo cy'urubyiruko n'umutekano ndetse n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu mujyi wa kigali twaterefonnye tewosi badege twatelefonnye acp tewosi badege umuvugizi wa polisi y'u rwanda ntiyifuza guhita atanga ibisobanuro kuri iki kiganiro ariko yagize ati ubutumwa bwa polisi y'u rwanda bwakumvikana neza ari uko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika abashije kubonana n'umuvugizi wa polisi bagasura sitasiyo ya nyamirambo n'izindi sitasiyo zashoboka umunyamakuru akibonera uko ibintu byifashe akaboneraho n'umwanya wo kuvugana n'umuvugizi wa polisi areba ibyatangajwe mu kinyamakuru igihe doti komu ndetse n'ibyo ndetse n'ibyo umutwe wa politiki ihuriro nyarwanda rwanda national congress ryatangaje rivuga ko hari ikibazo cy'ihohoterwa ry'urubyiruko mu rwanda turabasezeranije rero mu kiganiro cyacu dusangira ijambo ku cyumweru gitaha tuzaganira n'umuvugizi wa polisi y'u rwanda acp tewosi badege mwese ndabashimiye kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza